وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه سهل إلما سعد sahaabdicha jedhamu rabbiin isarraa ibaadaa isaa haa jaalatuuti أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول ربي أجر أجر نوفهما رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها رباط يوم دوبا farda ifee hidhanii santarii taa'uun yoomin guyyaa tokko ribaaxu farda ifee hidhanii santarii taa'uun yoomin guyyama tokko guyyama tokko ati santarii farda kee hidhattee taa'uuni yookaan wardiyyaa taa'uuni fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti kama rabbii karaa rabbii keessa guyyama tokko farda kee hidhattee santarii taa'uun khayrun irra caaltuudha min addunyaa addunyaa fi wamaa calayhaa waan addunyaatti tahe waan addunyaarra tahe mararra caaltu'uu jedhe nabi muhammad guyyama tokko farda kan kee hiitee boordara islaamatiif kuffaaratti akkasi wardiyyaa yoo mishigii kee qabattee teette guyyaa tokko khayruun irra caaltu guyyama tokko hidhuun farda kee karaa rabbii keeysatti san tari'iif khayruun min addunyaa wamaa fiiha dunyaa fi waan addunyaa keeysa jirullee waan ati mindaa sanirraa argattuttu irra caalaaya وموضع صوت أحدكم وموضع بوتني صوت هلنج أحدكم تكو كيسني بوتن هلنج تكو كيسني من الجنة جنة الراكته حينما هلنج تكتيت هلنجا كنو فردان تمنتنا موضع بوتان صوت هلنج أحدكم تكو كيسني من الجنة جنة ترى حين من هلنج تكاسني خير إن رجعلت من الدنيا الدنيا في وما عليها وان الدنيا الرتي تاهي دنيا فوان الدنيا الرتي كان مرة رئيس تجعلايا نما لكي هلنجين تكتيت هقسو قدري بهقسي جنة الرهار قتيتو خير من الدنيا وما فيها شهوات الدنيا كان ملذات الدنيا كان سنت الرجال مال في جناني الدنيان هنگا فيته دمات اللي بودن اسيد أبابم بوتا هغسي جنة الرايو أرغت زلالا من دمت ججو warrawha saafaya tokko yaruuxuha ka isii deemu yaruuxuha ka saafawa isii deemu calabdu gabrichi fi sabiili illaahi karaa rabbii keeysatti tacaalaa rabbiin ol tahe aw ilgadwa takkii ganama tokko ka inni karaa rabbii keeysa deemutu khayrun min addunyaa wamaa caleyha khayrun caaltuudha من الدنيا الدنيا في وما عليها وان الدنيا رهرت تهر اللي استوج عليها غنا ما توكو كرا ربي كيس تدي ربي التاس سجدتك ابسو اسلامتي في يوباتي يو سافا يوما توكو ديمتي ديبتي الدنيا قناني كيس جرتو مرر waan addunyaa keeysa tahee fi addunyaarra le'ee hagastu irra caalaya santu irra akka malee caalaa tuuba hadiisichi kun sadarkaa hedduu qaba namni faraduu ifii hidhatee karaa rabbii keeysatti taa'e وهو ملازمة المكان وتاتك قبته الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم رباط جتشوني كراتك أتبكتك قبتي تاؤ إدو إسلامة كافرة مسلمتك سوف جتش كافرة بوردر مرة تيتا أسي أتش كفارة قمني كن إسلام بكجنان kaafira akka ittiin tarre muslimtootatti ati guyyaa tokko farda kan kee qabattee taa'uun suni sadarkaa hedduu qaba sadarkaa hedduu qaba jechuu hadiisichi nu barsiisa sadarkaa hedduu qaba akkasuma karaa rabbii keeysatti ganama tokko bahanii deebi'ulleen saafofni tokkolleen mindaan isii mindaa ajaa'ibaati dunyaa fi waan addunyaa keeysa jirurra caalti jedhe nabi muhammad حديث متفق وعن سلمان رضي الله عنه قال سلمان إسقم فارسي تركم كان إركف مرة أضيفمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول جئ دقائج رسول جئ دقائج رباط يوم فردو في بوردر إسلامة كافرة إدت هدون يوم قياتك وليلة هل كنتك في قياتك في هل كنتك هدون رباط يوكان أكا مرادتي أولماني أبرو رباط سنتري تاء يوم قياتك وليلة هل كنتك santarii guyyaa tokkoo fi halkan tokko taa'uun santarii yookaan wardiyyaa warri jedhuun san taa'uun khayruun irra caalti min siyaami shahriin soommana ji'a tokkootiif wa qiyaamihi dhaabbata isarra caaltiya guyyaa tokko namni santarii wardiyyaa taa'e farda fi hidhateetuma ساعة دقدمي أفر رمني تاي خير جالتو من صيام شهر باتي تكا صوم وقيامه باتي تكا دابة الرسم تجعليا ساعة دقدمي أفر ورديا تاؤن صومنا جئتكو دابة جئتكو وجكتا هرة سوابني كانت إرة هدو جدانا كمالي جائي بلا ساعة دقدمي أفر قوم ammoo nama tokko ka halkan cufa dhaabbata'aa bulu bultii soddoma nama tokko ka bultii soddoma soommanurra nama sa'a digdami afur santarii taa'e kanatu sawaabni mindaan isaa irra guddaa rabbi biratti wa'in maata yoo du'e namichi kun osoo santarii kana taa'u osoo wardiyyaa farda fi hidhatee taa'u yoo du'e jaraa ni yaa'a calayhi isa irratti camaluhu dalaggiin isaa irratti yaa'a alladii kaana dalagaan sunuu ka inni tahe yacmalu duraan ka dalagu ka inni tahe maruu irratti yaa'aya inni du'e jedhee irraan dhaabatu salaanni soomanni zikriin sadaqaan keeyriin inni duraan godhaa jiru marruu irrumatti yaada akkuma waan godhu jirutti barreeffamaaf yaa ajaa'ibu ka inni dalaga'aa ture duuba marruu irratti yaada alladii kaana yacmalu maa kaana yacmalu haala ribaaxihi duuba waan inni gizee duraan santarii taa'u dalaga'aa ture san yoo zikrii godhaa ture yoo salaata'aa ture hanga santarii taa'u waan inni dalage marruu irrumatti yaate hanga inni qabrii keessa jiru yaa wa ujriya calayhi isarratti ammas yaafama عليه سرت رزقه نياني سلين سرت يا فما جنة الرا جنة الرا رزقين سلين الرت يا فمت ترزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل الطير تأكل من ثمر الجنة حديث مسلم كيست يكنجرا warri karaa rabbii keeysatti qabsaa'ee wareegame roohin isaanii hawaasila xayri bakka akka mana shimbirroo takka keeysatti taati jannata keeysatti manni akka shimbirroo sunuuka taate roo isaanii bakka akkasii keeysatti taate akkanuma jannata kana keeysatti deema'a razzaqamti jedhe nabi muhammad ni razzaqamti wa ujri calayhi risquhu risqiin isaa روحي سنرت يا فما تأكل من ثمر الجنة ثمرة فري جنة الرانيات يا في الرادي عجائبة وأمنا الفتانة وأمنا دوبة إني نجايتها إني نجايتها الفتانة فتنان القبر توبة mokkoroo lamaan qabrii keeysatti nama mokkoranirraa nagaya tahaya wa amina nagaya taha alfattaani mokkoroo lamaan ka qabrii keeysatti nama mokkoran nakiiriif munkarii sanirra nagaya waa takkalle nagaya riwaayaa biraata sunan abbaa daawu'ee keeysa jirtu keeysatti wa amina min fataaney alqabri jechu jira nagaya taha mokkoroo lamaan qabrii keeysatti nama mokkoranirraa nagaya tahaya wahuwa muraadu min riwaayati muslim duuba riwaaya muslim muraadni isii tana mokkoroo lamaan nama mokkoran masalatu nakiiri wa munkar gaafii nakiiriif munkara nama gaafatan sanirra lee nagaya taha inni akkam nagaya taha jechuun kun inumaa ittiin dhufan jechu nakiirimmaaf munkariinu qabrii keeysatti ittiin dhufan jechuunleef ni mala yookaan ittuma dhufanii laakinnahu ya'nasu bihima biheysu annahumaa laa yadurraani itti dhufanii isa booharsan ittiin boohara male isa dararu'uuf isa rifachiisuuf waa takkallee hin godhan yoo itti dhufan ka jennu taatellee ammoo zaahirri nagaya taha mokkoroo lamaan nama mokkoran qabrii keeysatti nagaya irraa taha jechuun ittiillee hin dhufan qabrii keeysattillee hin mokkoramu jechuullee nima taat nakiirii munkar qabrii keeysatti itti dhufanii waa mokkorri wahii ta isaan irraan gayan in jirtu jechuullee zaahirri ni kenna hadiisa muslim hatta nakiiri munkar nama karaa rabbii keeysatti wareegame osoo inni santarii taa'u irratti nagaya taha jechuu namaa kenna hadiisa muslim وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه فضالا علم عبيد عبيد يوجد أن سيغا تصغيرا كان عبيد عبيد عبد بن نافذ بن قيس الأنصاري عبد علم نافذ مقادسة علم قيس الأنصار الأوسي كته كان رضي الله عنه وأرضاه رب سرها جالته akki jedhe anna rasuula allaahi sala allaahu alayhi wasalam qaala kullu mayyitin yukhtamu calaa camalihi kullu mayyitin cufti du'aatu cufa du'aatu nama du'e mara yukhtamu ni shaabbeeffama yookan cufamuun ni godhama calaa amalihi dalaggii isarratti cufamu godhamaya cufamu dalagaa isarratti godhama falaa yuzdaadu sawaaban walaa iqaaban akkana jechuun galata wahis eegana wanni isaa dabalamu hin jirtu guyyaa inni du'eerra rakkoon azaabaa ta itti dabalanillee guyyaa sanirraa hin jirtu yukhtamu cufamuun ni godhama calaa camalihi dalagaa isarratti dalagaa isaa irraa cufaneeya ammoo hadiisa biraa keeysatti waa sadi malee jechuutu jira waa sadi sadaqaan jaariyaan cilmiin naafi'aan ilmiin barsiise ilmi gaariin tun sadeeni malee jechuu tun sadeen male tana sadeen male marru yuktamu ni cufama calaa camalihi dalagaa kullu mayyitin marri du'aatu yuktamu cufamuun ni godhama calaa camalihi dalagaa isarratti sadeen tana yoo qabaate tun cufaan qabdu ta biroo ammoo irraa cufamtiya illa almuraabixa namecha santarii keeysa osoo taa'u du'e malee fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti isa osoo santarii taa'u farda hidhatee du'e malee karaa rabbii keeysatti ka du'e maleeya isa hubiyyan inni kun فإنه ينمى فإنه ينمى ينمى رواية برو كيست تترميزا تأرقمت ينمو جتشو تجرى ينمو جتشوني يزداد فإنه إساكنا ينمى ندبلم له إساف عمله دلقين إسا إسا دبلم آدمت إلى يوم القيامة aga guyyaa qiyaamattuu dabalamaa fideem dalagaa inni dalage cuftuu bakka san irran teettu hanga guyyaan qiyaaman dhaabbattee namni lallabaan lallabee qabrii keeysaa namni kaafamee dirree maashar dhufutti guyya irraa dabiltaa deem wan inni dalagate maraayyu akka wanti akiraa keeysaa wanni inni qabu iwaluma dhala'aa deema dhala'aa deemtiif humarraa dabalamaa fi deemtiya wayu'ammanu ammas nagaya taha inni min fitnati ilqabri cinqaa qabrirrallee nagaya taha falaa yas'alaanihi malaayikan lamaan isan gaafatan an imaanihi ba'ada mawtihi muraabixan aaya imaaniyya eega inni karaa rabbii keeysatti osoo santarii taa'u wardiyyaa taa'u inni du'e malaayikan waa takka isan gaafatan alaaman mallattoon imaana cimaa qaba jechuurra nama qajeelchitu tana laal tana hadiisa imaamni albaanii sahiha jaami'i keeysatti sahiha jedhe riwaa xabraanii abu nucaymi filxilyaa keeysatti ka odeesse cirbaab binu saariyarra kullu camalin munqaxi'un an saahibihi jechuutu jira riwaa bareedduu tana معناها نسلين أكمله إفبها شفت دلقاء منقطع النجت عن صاحبه نما يسيد ران دلقة الرانج اتجد إذا مات يو إن دو الراج ات إلا المرابط في سبيل الله نما كرا ربي كيس سنتري أصوتا أفرده لتيدو إمالي فإنه ينمي ندبل مله إساف عمله دلقان إسا إسا دبلمتي ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة رزق نسلين هجا قويا قيامته إرتياك هجا قويا قيامته إرتيات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون يا إلى يوم القيامة ربي إساني برا رزقمني hanga guyyaa qiyaamattu hanga qiyaaman dhaabbattuttu akka hadiisa muslim ruuhin isaa fi hawaasuri xayrii keeysatti taate maashaa allaahu jannata keeysa bobbaatee ifirraa galti firii jannatarraa nyaacha nyaachaa galti ilaa yawmi alqiyaama رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح صحيح جامع كيستس إمامني صحيح جئني duuba hadiisichi hadiisa akka malee akka santarii karaa rabbii keeysatti taa'an nama hawwiseesu hawwii bareeda hadiisa namaa dabalu ka hamilee namatti kennu حديث أكناتي وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول جل دقي جل عثمان بسرها جالت دلقا إساتي رباط يوم سنتري تاء فرد فيه هدتني قياتك في سبيل الله كرا ربي كيست فرد كيدتي سنتري تاء خير إن رجالتي من ألف يوم قياكما الرجالتي قياكما fiimaa siwaahu kaa guyyaa san malee jiru guyyaa tokkicha ati karaa rabbii keeysa san tarii teette malee ka jiru guyyaa kuma biroo ati ibaadaa biroo dalayde irra caaltiya min almanaazili darajoowwanirra darajoowwanirra khayrun irra caalti min alfi yawmin kuma guyya irra caalti guyyaan takkittiin ati karaa rabbii keeysa san tarii wardiyyaa teette suni kuma guyyaa irra caaltiya fiimaa siwaahu kumni guyyaa sun malee waan ribaaxa malee tahe keeysatti ka ta'e ka isa malee tahe jechu ka ribaaxan tahin min almanaazili darajoowwanirra sanirra caalti isinii jedhe nabi muhammad tuuba hadiisa birootu jira khayrun min siyaami shahrin riwaa jettu tanaa walin dhabu tariifsan لأنه يحتمل على إعلام بالزيادة في الثواب على الأول كانت إره هد سوني صدركا دقا إيغا بيسفم رسول قدا بيسفم دران باتي تكا آبة باتي تكا تفي أكسما سومنا باتي تكا جد إيغاس كوما وقا جد كنو كوما ويا جد دقا هممي قدا هممي يوكان حسب نما ور carraaqatuutiin wal dhabdi haguma namni ikhlaasa walirra qabu rabbumaaf jedhee haga namni qabsoo tana godhuu wal dhabdi gariin akka nama ji'a tokko dhaabatee soomerra isaaf caalti ribaadni guyyaa tokko garii namaati yoo alfa yoominirra isaa caaltiya fiimaa siwaahu min almanaazil tiisechi duuba ajaa'ibaa رواه ابو الترمذي وقال حديث حسن صحيح سيا ترمذا كي ستس امام الباني صحيح جئين حديثا من دان تبعا غاجرانا سوامني تبعا قبسو كي سنجرو رباط قويا تكو كيسا ألف قويا جيتشو ألف قويا جي هاقام جيتشو أم قويا كمني تكو جي أتيو دي بسان غرا وقاسا دي جيتشو waggaa sadi ibaadaa waggaa sadi irra saa digdamii afur yoo ati wardiyyaa karaa rabbii keeysa teette irra caalti ajaa'iba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكجد نقاف رحمن الرت هاجراته تضمن الله if qabee jira allahu allahan if qabe rabbiin if qabeya iltazama fadlan wa ihsaanan if qabe tola ooluuf jecha rabbiin ihsaana dalaguuf jecha if qabee jira liman kharaja fi sabiilihi nama karaa isaa keeysatti baheef if qabee jira rabbiiniya nama saniif qabe nama sanii if qabe laa yukrijuhu tuuba haala isan baafneen isaa if qabe liman kharajaaf if qabe laa yukrijuhu qaa'ilan laa yukrijuhu haala jedhaa taheeni isaaf qabe rabbiini laa yukrijuhu gabricha kiyya kanan baasu wanni biraa isan baafne illaa jihaadun qabsaa'uu malee fi sabiili karaa kiyya keeysa qabsaa'uu malee wanni biraa isan baafne wanni isa baase takkanuu hin jirtu haala akkana jedhuun nama bahisaniif if qabee yaa rabbal aalamiin wa imaanuun bii na dhugoomsuu malee wanni biraa isan baafne wa imaanuun bii anaa kana dhugoomsu ana dhugoomsuu jechuun baallama nama karaa rabbii keeysatti qabsaa'e ka'an hime san dhugoomsut isa baase jedhe nama karaa rabbii keeysa qabsaa'e baallama isaa an godhe san nama dhugoomsut isa baase jedhe du'u jannataan galaa du'u ruuhi isaatiif qabeenya isaa jannatatti gurgurataa yoo jiraates ammoo sawaaban galataa kana dhugoomsu malee wanni biraa isan baafne haala jedhuun if qabeya وتصديق برسله ammas dhugoomsuu malee wanni biraa isan baafne birusuli ergamtoota tiyya haasawa isaanii nabiyyummaa isaanii waan isaan ergamaniin dhuga oomsuu malee wanni tokkonuu isan baafne haala jedhuuniin if qabeef yaa rabbal aalamiin فهو ضامن علي توبة ربي أكجلو فهو رب دوبة وهو ضامن وهو رب ضامن إفكابات ملتزم تفضلا وكرما لمن كان كذلك فهو ربيني دامن إفقبا نمسنيف إفقبي جرا كنو ربين كينا قداني إفقبي إفقبي لمن كان كذلك نم أكسته سنيف إفقبي أن أدخله أن إسا سينسسود أن إسا إفقبي الجنة جنة إسا سينسسود أن إسا إفقبي جل رب جنة إسا سينسسود osoo azaabni tokko isaa wal hin garre jannata isa seensisuun isaaf if qabe aw urjicahu takkii isa deebisuudhan isaa if qabe ilaa manzilihi gama mana isatti alladii manni sunuu kharaja minhu ka irraa gadi bahya manni sunuu ka irraa inni gabbahetti الذي خرج منه للجهاد فإني قبسو قد أجد إرى به سنرت إسا ديبي سوران إفقابي بما نال محسوبا بما نال هالا إني واهلو ما تهيني بما نال وان أرقتت من أجر من درة أو غنيمة تكي من دان سنوب وجوه لينكته الراية محسوبا masxuuban haala inni waa hiloomaa taheeni isa deebisuudhan isaaf qabe bimaanaala waan inni argate min ajrin mindarraa jechu mindaa argate boojuun biran jirtu mindaan guutuu gaafa kan gaafa qabsoo godheetuma kaafirarraa ka waa takkan booji'in manatti gale mindaa isaa sawaaba guutuu argata min ajrin mindaa guutuurraa waan inni argateen isa deebisuuniif qabe oo ganiimatiin takki ma'a ganiima mindaan sunuu boojuu wajjiin katae sawaaba jihaadallee argatee boojuullee yoo argate gaafana sawaabni diqqaadha kanaan isa deebisuudhaan isaaf qabe jedha rabbal aalamiin adiisichi diqqo akka waan ma'anaan akkana akka tokko nama dhedhibuuti yoo jala deeman ubaa insha allahu ni laafa walladii nafsu muhammadin biyadi rasulli akki jedhe walladii isa isa lubbuun nabi muhammad harka isaa jirtutti kakadhe jedhe isaa lubbuun nabi muhammad harka isaa jirtu sanitti kakadhe sun rabbii guddaa ما من كلم مدى تكرى انجرت يا مدى جرح وتنكير مدى ان تكلين انجرت يكلم كيسي مدى فمقبرك في سبيل الله كرى ربي كيست ما من كلم مدان انتاني مدى قف قد لين انتاني يكلم كيسي مديفم في سبيل الله كرا ربي كيستك قبسا ونسي مديفم مدان تكلين انتاني إلا جاء مدان سنه ملين تاني إلا جاء هو ملين تاني هو ملين انتاني مديفمان سن يوم القيامة قويا قيامة كيستك هيئتي أكا كاتا إساته أكا كاتا إسا فكاتي هما لينتاني يوم كلمة قويا مديفة مثلا أكاتا قويا مديفة مثلا مدهارا أكا واميلا كان أمت إييت أوفته أكا واميلا كان سيفي ورانته أكا واميلا كان بازوقان الربوئي أكاس فكاتي رفيا لونه بفت مداسني لون دم بفديغت يا إيغا يافت كانت دري ما شريو رفو إيغا يافت جلال وريه فول مداسني ريح مسكين فول مسكين الرا أرغا وكمل akkanatti madaan silaa in ajooftemi urgaa'u dhiini isii kun oodhamtichi akkana dhiini irraa yaa akkanatti dhufaa jedhe nabi muhammad riwaayaa biraa bareedduu keeysatti akki jiru lafzii biraatiin walladii nafsu والذي نفسي بيدي لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم ربت بك نما كرا ربي كيست مديفم إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك أكست رفجرا بفتي بفتي بفتيغا فولن اسم فولي أمو مسكيتيا والذي نفس محمد بيدي ربي lubbuun nabi muhammad harka isaa keeysatti taate sanitti kakadhe kakuu lamma taate tun amma ajaa'iba kakuu lamma taate lawlaa an yashuqqa osoo in jabaata jechuu kana sodaachuu baadhe soo in jabaataa sodaachuu baadhe cala almuslimiina alcaajiziina can ilkuruuji liljihaad cala almuslimiina muslimtoota dadhabo gagama qabsotti bahuu hin dandeenye tokkorratti ni jabaata jechuu osoo sodaachuu baadhe maa qacadtu waa silaa an hin taa'u ganda tafee khilaafa sariyyatin faallaa sariyyatin cittuu waraana faallaa cittuu waraanatti silaa aniin kun ganda tafee waan taa'uya riwaa biraa keessatti maa qacadtu khalfa sariyya خلاف بك جت سنة رواه مسلم تخلف جت تجرى اسم فسر ما قعدت وانت خلاف بود سرية مرنا ورانا بود اسات وانت تغزو تدول تسيني في سبيل الله كرا ربي كيست أبدا زلالمو سلا اسي ارجي ان دوبت نفو جري غندت سلا مرا لولت غنداباتو وجني ديما جري رسولا يرو تكل نفو واني انا كسو قد اول ابيف yoo rasuulli gandaa bahu cufaayyuu warri dadhaballee waliin bahuu fedhan ka waan yaabbatu hin qabne ka kophee miilarraa hin qabne ka sinqii takka hin qabne rasuulli qabsoo baanan irraan hafnu jedhee cufti muslimaani ba duuba rasuulli osoo ayya shuqqa jabaatuu baatee muslimtoota dhaboo akkasii sanirratti osoo jabaatuu baatee yoo nawajji dhaba saniin deeman irratti jabaata silaamaa qa'attu waan taa'u khilaafa sariyyatin duuba loltu'u sariyyaa murna waraanaa tagdu ta dooltuu san karaa rabbii keessa ka qabsooftuu san awwaa duubatti hafee ganda tafee silaan taa'u maraa waliin bahaa jedhe ammoo wanni ani murna waraanaa yeroo garii ergee hafuufi akka warri kun qalbiin isaanii hin cabneef hafa jedhe rasuulli keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi saani qalbii isaanii tiksuuf gaafirra akkanatti hafa jedhe akkanatti hafa sariyyaa jechuun cittuu waraanarraa taate gararraa dhisii hanga nama dhibba afuriiti jedha dhibba afur dhibba afurii amiirri guddaan amma asumaa bahee yoo biyya takka jala naqu nama dhibba afurii ergee fi hafa birra fi hafa hindeemu wajjiin asin nutti deebi'a dhukaasa bana'a waan boojitaniin waan wareegamtan maraanuu haasawaan nu deebi'aa jedhee rasuulli achitti uummata keessatti eega jechuudha. Eega gandarraa bahani. Eega gandarraa bahanii akkasitti tana ta eegan. Walaakin akkana haa jennu. Almanicu an khuruujihi maca kullin hunoo kan wanni mara cittuu waraanaa wajjin bahuu na dhoorge. walaakiin akkana haa jennu wanni silaan taa'u booda duultu booda murna waraanaa ka duulutti silaa awwaa ganda tafeen taa'u waa irraan hafu jedheemi walaakiin wanni an irraa hafuuf jedhe laal wanni an murna waraanaa ka deemee dhukaasa banee deebi'u maraa waliin deemuu dhabee an taa'ufi laa ajidu in argu saa'atan saa'atan duuba laa ajidu aniin kun hin argu sa'atan bal'innan argu bal'innan argu bal'inna fa'ahmilahum ka isaan duuba irratti baadhuun argu jedheen bal'inna nama lallaafaa kana maraa irratti baadhee farda nama maraa godhee gaala nama maraa godhee yaabbii nama maraa godhee bal'inna akkasii ani hin argu jedhe mangistii bal'inna loltoota isaatii rasuulli gaaf duraa kunoo farda hin qabu gaalallee hin qabu bal'inna isaaniif hin argu jedhe walaa yajiduuna lianfusihim isaanillee lubbuu isaaniitiin inumaa lubbuu isaaniitiin hin argan lubbuu isaaniitiin hin argan sa'atan bal'inna waan yaabbatee nama ufii hin qabu jedhe silaa osoo ufii qabaatee nama ufii baha yookaan mangistitu baasa mangistichilleen hin qabu isaanilleen hin qabani tanaaf booda loltuu murna waraanaa ka lolu duubatti wanni an hafuuf kana jedhe wayashuqqu calayhim yoo an mara wajji bahe duuba mara murna waraanaa wajji yoo an bahee qabsoo gone ويشق نجبات عليهم إسانرة أن يتخلفوا هفوني عني نرى هفوني جبات جد ور مسكين اللين أكمن نبي محمد أبسؤت إرقنه نبي رحمتا كان نبي وحيين اتقول أمتو كان إسا دوبت أكمت غندتها فنججت اتجابات جد تجابات نبي في نمن إرقى غندت هفون وانا جائباتي كانوا اتجابات جد والذي نفس محمد بيدي والذي ربي نفس لب محمد بيدي هرك ساكي ستي تاتتي ككدي لوددت أن كن هوجر أن أغزو في سبيل الله أن كرى ربي كي ستك أبساو هوجر فأقتل دوبا أجيفمو أكس بودسنين أجيفمو هوجر جل سو أجيفمي كرى ربي كي سجر إيه دولي kana hawwee jiraa jedhe nabi muhammad summa aghzu riwaayaa biraa keeysatti summa ahyaa eeganaa jiraadhe summa aghzuwa qabsaa'u hawwee jira mallee jiraadhe summa aghzu eeganaa qabsaa'u hawwee jiraaya fa'uqtala akkasuma deeffamee yeroo lammaffallee ajjeefamuu hawwee jira jedhe ثم أغزو إيغانا جرات إيك أبساو هوي جرا قبساو هوي جرا أما اللي جرات إيه فأقتل دوبا دي بي إيه أجيفمو هوي جرا جرا نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه رواية أبي هريرة كي ستي تبيرو تتنفكت لفظ ما بخاري سن الليني كرا سعيد بن المسيب تنفده والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين روانتم بريد أسو جد نبي محمد رجالا إيروان مؤمن توتا راتهن توكو لا تطيب أنفسهم كلب نساني إن جمن أسوته بات أن يتخلفوا عني نرى هفور اللب إساني هنجمن يا رسول الله فاللب إساني جمد وكملي جندت هفو أسو سنته بات ولا أجد ما أحملهم عليه osoo ammallee argatuun kiyya tahuu baate waan isaanirratti baadhee deemuun san argatuu dhabuun kiyya osoo narraa tahuu baate maa takallaftu an sariyyatin taghzuu fi sabiilillah silaan cittuu waraanaa ta karaa rabbii keeysa qabsoof baate tokkollee jalaan hafu jedhe rasuul tokko an jalaan hafu maraa waliin deema jedhe ammoo wanni na dhoowwe dhiira waan yaabbattee hin qabne kophee miilatti uffattee hin qabne yoo narraa gandatti hafanta qalbiin isaanii gammachuun arganne saniif ifirraa hafa jedhe isaanis waan irratti yaabbatanii hin qaban anillee hin qabuuf jedhe rasuul والذي نفسي بيده لوددت ربي لبونتي يا هركسا جرتك كدي أن هو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل يروى أفو aniin kun osoo karaa rabbii keeysa qabsaa'ee du'ee ammas jiraadhe du'ee qabsaa'ee du'ee ammas jiraadhe qabsaa'ee du'ee ammas jiraadhe qabsaa'ee du'ee hawwe jedhe nabi muhammad akka malee hawwii tanaan na seene jedhe kunoo warri gaa qabsoo islaamaa keeysa sadarkaa jiru beeke jireennan fedhu takkaa mii lama du'uu fedhan lamaa mii ruuhin sadii osoo keessa godhamtee fedhan ruuhin sadii mii afur osoo argatanii fedhan ruuhi sadii himi osoo sadii argatanii fedhaniya hadiisa imaamni albaaniin sahaye waafaqahu dhihibiin ka isa qunname keeysatti duuba أك جل رسول كينا والله لوددت أني غدوت مع أصحابه بنحس الجبل سو بك كنو نحس الجبل كانت اللي ولين أني كن غنم فتي هوي الدنيا سيني جل هوي الدنيا سيني نمني تكونو جل نبي محمد eega du'ee addunyaa deeffamuu namni fedhu tokko nuun jiru yaa du'ee addunyaa deeffamuu namuun fedhu eenyu male shahiidee male فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات يرو كدن الدنيا دي بيه وسو يرو كدن قبسا يرو كدن دوئي جتشو هو جدن شهيدين ويكرا ربي كيسا دوئي osoo ruuhii kudhan qabaadhe ammallee tana yoo baatu ta biraa keessa godhani sunillee yoo baatu ta biraa keessa godhani yeroo kudhan yeroo kudhan dubbii jajjabaa sadarkaa hedduu qabdi jechuu karaa rabbii keessatti qabsaa'u rawaahu muslim warawaa albukaariyu bacdahu garii hadiisa kana imaamu bukaari'itu qabaa bal kulluhu binahwihi fakkaatani ammoo maraa ni qabu kalmun jechuun aljarhu mada'aan jedhan madaa madaa karaa rabbii keessatti namni madeeffamu takkaani jedhan وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أكجر ما من مكلوم مديفمان تكونوا انجروا ما من مكلوم مديفمان تكونجروا يكلم kama deeffamu fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti kama deeffamu soo diin islaamaa kana ol taasisa jedhee deemu ka kaafirri isa madeeyse yookan ka dhagaan tokko gufatee isa madeeyse yookan ka muhni tokko dhayee isa madeeyse yookan ka qoreen takka waraantee isa madeeysite madeeffaman karaa rabbii keeysa madeeffamu hin jiru wama fedheenu haa madeeffamu illaa jaa'a yawma alqiyaama guyyaa qiyaamaa dhufu malee hin taane namni sun guyyaa qiyaamaa dhufu malee hin taane wa kalmuhu haala madaan isaa suni yadmii dhiigun dhufaya madaan isaa sun haala akka male dhiiga'aa dhufti yaa madaan akka madaan isaa dhiiga dhiigaa dhufa laa yoo dhiigaa dhufee mee bifni akkam fakkaata dhiigni sun bifti isa allownu lownu damin allownu bifti mada'aa sun lownu damin bifuma dhiigaa fakkaatti madaanu warriihu foolen isi yookan shurufkaan madaasanii riixu miskin shurufkaa miskii fakkaatti akkana dirree maasharru kana dirree maashargaa akkasitti gubbaa gizee kaafamu akkanatti dhufaaya madaan takkanuu karaa rabbii keessatti yoo madeeffame qorelleen hatta yoo si waraante dhagaan yoo si dhaye muhni yoo si fottokse akka waan yoos taatee dhiigaa qaamni kee kun marruuga akkasitti dhufta dirree maasha allawnu lawnu dam warri hurii humis alaamaa ati karaa rabbii keessatti qabsoofte jechuu ka namni dirree maashar siin beeku ma'aragii siin beekan macaragi addunyaa keessatti yoo ati asir halaqarraa kaatee haga hamsa halaqaa fi matuu halaqaa fi shii halaqaa waa qaba macaragi wahii qaba kattiin beekamu dirree qiyaamatti wanni ati beekamtuun qabsooftee kee dhiiga kanaan beekama bakki qoreen dursi waraan bakki dhagaan dursi dhahe bakki xiyyi dursi dhoofte kun marruu dhiigaa dhufte dirree maasharitti macaragi ajaa'ibaadha namni marruu qabsaa waa jedhee si hima amma silaa zamana akhiraa kana ifumaa himata namni mata gam qabsoofne qabsaawaa jedhee gaa namni waan qabsoon beeyne hedduu taasawaa jira hedduutu qabsoo kennaa jira qabsoo muttafaqun alayh وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توبا رسولي نقاف رحمن الرتاجرات أكجر من قاتل في سبيل الله من قاتل في سبيل الله نمني كرا ربي كي ستك أبساي من قاتل في سبيل الله كرا ربي كي ستك أبساي من رجل مسلم نمت إسلاما تقرى نمني كأبساي سنو كتهيا من رجل قربا مسلم مسلما را نمني كرا ربي كي ستك أبساي hagamta akka biyyan fuwaaqa likkii elemaa lamaan naaqatiin gaalaa iddu'uu namni qabsaa'e fuwaaqa likkii elemaa naaqatiin gaalaa lamaan iddu gaalli kun yeroo lama elmama hedduu elmaniyyuu ganama gizee gadi yaasan ganamallee elmanii waareema xiqqoo taa'etuma eegas deebi'anii ammallee elman yeroon hagamta akka tura warri gaalaa kun ganama subii elman ammallee ni elman jechuudha waarellee ni argama subillee elmanii ammas akkanuma gizee lafti yeroo barcaa tana waaree geettellee elman duuba rasuulli ee akka horii san sa'a digdamii afur keessatti akkan elmanis guyyama kana laa ganama subii elmite galga ammumallee elmite waaree rasuulli duuba man qaatala namni qabsaa'e fi sabiilillaahi karaa rabbii keessan namni lole min rajulin muslimin namticha muslimarraa ta'e namni lole sunu fuwaaqa likkii elemaa naaqatiin gaalaa lamaan idduusan elemaa gaalaa lamaan yeroo lama ta'e elmamtu sana tama ganamaati fi haga waareessan idduu hisaabuma hagasii namni qabsaa'e wajabat lahu ljannatu wajabat raggaatee jirti lahu nama sanii aljannatu jannanniya hagasum yeroo gabaabduu san ee sawaamni qabso'oo guddaa jalan sawaamni qabso'oo akka malee guddaa yerooma gabaabaa zamana gabaabaa kana lollaan ibaadaa waggaa afurtamaa shantamaa jahatama soomaa salaata fi kanaami hagasumatti wajabat lahu ljanna karaa gabaabaa shorti kat jannataan seena yoo jedhan karaan kan rabbi halaafisu karaan gabaaban karaan gabaabaa yoo rabbi namarraa jaalate yoo keessa namaa rabbi namaa tolche karaa gabaabaa waman juriha namni madeeffame jurhan madaa takka namni madeeffame fi sabiilillaahi karaa rabbii keessatti madama takka namni madeeffame dhagaan dhayina mohini isa madeeysina aduwwiin isa madeeysina madama takka namni madeeffame daa takka namni madeeffame aw nukiba nukbatan aw nukiba nakbatan aw nukiba bidammi nuuni nuk aw nukiba duuba namni namni gufate gufate akkasitti gufu nukibaan gufate namni gufate takkuma maa yusibu linsaani min alhawaadis wama ati duraan ifitti quban qabne ta amma sihii fayyaa bahu guyyaa keessaa si tuttuqu jechuu gufate namni gufate madaa fi gufuun oba addaan hin jirtu nakbatan gufuu takka namni gufate hawaadisni haarawni tokko nama isa tuqe gufuu takka namni gufate ammas akkasitti فإنها مدانسون غفون بكيني غفتين سون تجيء ندفت يوم القيامة ويا قيامة كيست بكسون ندفتيا بكي غفو إني غفتسون يو كم بكي إني مدائسون ندفتيا مال تاتي دفتي كأغ زاري ودمها كأغزر ودمها دين إسي كأغزر أكا إرى هدو ما كانت وان دراني مدى فمتي تاتسان هالا تاتن أفتيا كأغزر دمها كأغزر يجو هالا دين إسي فكاتون كأغزر أكا إرى هدو ماتا ما كانت yeroo duraan madeeffamtee sanirra akka irra heddummaataa taheeni akkasitti dhuftiya مما كانت في غير ذلك الوقت قاليمي فإنها مدانس يوكاني قفونس بكني قفاتس تجي وندفت يوم القيامة ويا قيامة كيسا كأغزري دمها كأغزر يجو إينسي كأغزر أكره الدمات ما كانت وان يرو دران أو أمتيسا نره الدمات هالتات نفتي إينما الدمات آكرت لونها بفتي ديغسني الزعفران muka tokko ka za'afraan jedhamu muka diimaa wahiin hallan tokko maqaan isaa za'afraani akkas fakkaataaya زعفران زعفراني كواهي كواهين هلان أو شرفكا بريدوك أبو إسا وريحها أمس شرفكان إسئي مداسا كالمكس أكا كالمسك مسكي فكات فمسكي ترقى مدما سنو طيبة أولاد أولاد روحي سنجت لا أولاد أولاد كسنجت وكانت ترفيا دين لين تهدماته علامة نما قرى ربي كيستك أبساي ملتو ما أرقي إني بيكمونغا كنو دي دي دي دي دي إني قباجة دارفا dididi jedhee qaltuun dhiigan sodaanne akka jedhan sanitti firra akkanatti dhiiga naqaatuma dhiin irraa heddummaa ta'atuma madaa isaa akkasitti dhufu bakka mara bakka inni madaan هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وسكرى ربي كديمو رسول قافتك وقوفة ديبر وبتران كه لقان أنا من بيتنيمي تركو بيك أبات جاتو تنيسي gaaf kophee hin qabne bakka nama godhaa bar halaanti illaa usbucun damiiti sila quba dhiide malee hin taate wafii sabiilillaahi karaa rabbii keessa maalaqiiti waan qunnamte haala taate aba rabbii keessa deemu osoo rabbiif jettee deemtu qubni si dhiide qaabni kun karaa rabbii keessatti madeeffame woma waan rabbiif dalayde takka ubsattiin dhabdu obbolowwan islaama waan ammoo gosummaaf dalayde waan biyyummaaf dalayde waan waan adda addaatiif dalayde itti seenan sima dhaqqab seenan asit tahitti akhiratti tahitti waan rabbiif hin godhin takka yoo goote asabiyyummaaf qabiiliyyummaaf yoo goote seenan ittuma si dhaqqab maal naa gootesi oromoon an du'aafii ture sun gaaf tokko jechumaaf taatana maal naa goote maal naa goote du'uun bira dhaabatte maal naa kennite maali na goote jechaan guyyaa tokko dhubalaan maal orma akkanaa ka nama hin beekne tokko isaa jedhanii alabbahan jechuun ifumaan teettee guyyaa tokko fiin haasa'uuf teet yoo rabbiif goote hoo alhamdulillaah gabi ruuhin tee gab si jettee kan mindama aakira aasan eeggachuu malee homaa sirraanaaf riwaa imaamni albaaniin sahiiha jedheen jaamicii keeysatti man qaatala fi sabiilillah fawaa qanaaqa namni idduu elemaa gaalaa lamaan lole wajabat lahu ljanna waman sa'ala allaahi alqatla namni ajjeefamuu kadhate karaa rabbii keeysan min nafsii lubbuu isarra saadiqan haala dhuga dubbataa tahe namni kadhate summa maata eeganaa ka du'e oo qutila takkii ka ajjeefame fa inna lahu ajru shahiidi galata nama karaa rabbii keeysa qabsaayetu isaa tahaya dhugumaan yaa rabbi karaa kee keeysatti jihaada haqaa ka dhuga'aa ka sunna irratti hisannaa fidi jette yoo kadhatte yoo akkana leen duute galata nama karaa rabbii keeysa du'ee sanitti geette niyyaan gaariin amala irra caala akka jedhan sanga ajaa'iba waan ajaa'iba waman kharaja bihi kharaajun fi sabiilillah namni waa isaan bahanii karaa rabbii keeysatti duuba kaana caleehi xaabicu shuhadaa'i isarratti xabba'amaan shuhadaa'a isaaf tahee jira akka waan ati shuhadaa jedhanii irratti xabba'anit isaaf taheya riwaa biraa keessatti ajru shahiiddu isaaf tahete jettu tanatu wayya bareeddu riwaayan ammoo imaamni albaaniin riwaayaa camri binu cambasa'a takka man qaatala fi sabiilillah fawaa qanaaqa harrama allaahu calaa wajhi naara riwaayaan jettu da'iifa sun da'iifa imaamni jaami'a keessatti da'iifa jedheen male وعن ابي هريره رضي الله عنه قال مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رفي رجل قربان تكو من أصحاب رسول الله الراكته تكو رفيا مرة ندبر وكان ندفع قربان صحابة رسول الراته تكو ندفع بشعب هرم فما تكرر رفيا شعب جتشوني الطريق في الجبل كرا غارة كيس لبا غارة الديمون شعب جنان بشعب هرم فما غودا غارة كرا غودا غارة تكو فيسا كيسا كته oyeydatun xiqqoon min maa'in bishaanirraa isa keessatti ka tahe cazbatun bishaan sunuu mi'ooytuu ka tahe mi'aawtuu kataa hadirra dhufeya karaa bishaaniin haramfama karaa gaara keessa deemuu fi isa keessatti oyeynatun xiqqoo mimmaa bishaanirraa keessatti katahat cazbatun bishaan sunuma aayoo kataa hadirra dhufe maaluma jedhe faajabatu ijji bareeddun bishaanii sun isa jaalachiif ijji bishaanii bareeddun sun isa jaalachiif faqaala ni jedhe law ictazaltu nnaasa ni jedhe duuba law ictazaltu osoo fagaadhe annaasa ilma namarraa fagaadhe itti makamuu baadhe jedhe law ictazaltu osoo fagaadhe annaasa namarraa nama wajjin qubaturraa fagaadhe فأقمت أصوتاء في هذا الشعب هرم فما قاراتنا بك بشام يا ونجرا لبا قارات لا تسوق لي بعد أقول أجل ديمو بشام أويتو هند قاراجر تتنا بني آدم كان ها منكر دلقو كواهد دو دلقو كيسا بهيت وفي الراستا أجل ولن أفعل إن دلقو حتى استأذن هنگا هيما بربادوت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هيما بربادو مالين دلقو جل حتى الألب هي إبادة قلو أمير الرلال بربادا دوبا ديمي فذكر ذلك دبيت لني دبته رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دبا بشان دقو تكني أرقي لبا غارتي هرم فما تكو كيستي وسو بشان دقا كان دقواتما أسومتي قلي إبادة قلو هغا دؤتي أكم جري رسولا فقال لا تفعل انت لكن hunda gaaratti galtee bishaan kana dhuga'aatuma ibaadaa godhaa asitti hin du'in biyyarraa kophaa baatee hin du'in du'in jedheen maal biyyan waan kanarra caaluu jira jechuuf rasuulli akkana jedhaan fa'inna muqaama bari dhaabbatiinsi qiyaamu ahadikum jechuu muqaama jechuun qiyaam bar fa'inna muqaama dhaabbatiinsi ahadikum tokkoo keessanii fi sabiilillaahi karaa rabbii keessa akka dhaabatu dhaabbatiinsi tokkoon keessan karaa rabbii keeysatti dhaabbatu afdalu irra caalti min salaatihi salaata isarra caalti fi beeytii mana isaa keeysa ka inni salaatu sabiciina caaman waggaa torbaatama ka inni mana isaa keeysatti salaaturra dhaabbatuma guyyaa tokko inni karaa rabbii keeysatti dhaabbatut irra caala jedheen salaata manatti godatti galtee ati waggaa torbaatama salaata dhaabbatuma guyyaa tokko ka ati qabsoo karaa rabbii keessa gootutu irra caalaan dalagin jedhe kana waan guddoo sawaaba guddaa kana dalagadhu alaa tuhibbuuna sila isin hin jaalattani karaa rabbii keessa qabsooftanii an yagfira allaahu lakum rabbi isinii araaramuun jaalattani ويدخلكم الجنة جنة ربي نسين سيسسون جالتني كما جال متى أرارم أرقتي كما جال متى جنة أرقتون جالتني نجالا قوان جنانيتي يوسن جالتن قا أغزو قبساوا في سبيل الله كرا ربي كيستي قبساوا من قاتل نملول في سبيل الله كرا ربي كيستي فواقه waan jidduu elemaa naaqatin gaalaa lamaan jidduu san namni lole fuwaaqa waan jidduu elemaa lamaan naaqatin gaalaa san taganama sumiitiif tawaaree san jidduu namni lole wajabat lahu ljanna jannanni nama sanii sabattee jirtiya jannanni likkima hagasii hisaabuma hagasii takka namni lole جنة أرقت رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح جامع والفواق ما بين الحلبتين وان ادو إلما لمن قال ادو سنمنك أبساه هرا ربي كيس رب ما أبسوفنا زمنا إيرا أبساهم فدن أما تدق دم سدو مامي هكذا سما أبسوفنا خلاص قبانا جنن نما سني سبت جد إيه رسولي نوف أديسي حديث توكي جكارة تتلري آمنا وعنه قال قيل يا رسول الله نيو ديفا بصحاب دي درا أبا هريرة رسول النجرم ما يعدل الجهاد ما مالتك إطاعة الجهاد قبساوت في سبيل الله كرا ربي كيسا قبساوت إبادا برو مالتك إطاعة إيقافت إبادا برو تكة كرا ربي كيسا قبساوت إطاعة akka nama karaa rabbii keessatti argate mindaa inni argatu ibaadan biraa yoo ati dalagde tatirraa argattu ni jirti jedhee gaafatee bara qaala rasuulli ni jedheen durumattu laa tastaxiicuunahu isa san hin dandeeysan jedheen jihaaduma irra wayya waan jihaada qixxaawu san hin dandeeysan jedheen qabsuma san irra wayya malee waan isatti qixxaawu san ni dalayna yoo jettan inuu hin dandeeysanii فعادوا ندي بسن عليه رسول الرتي قافيتا مرتين يرو لم أو ثلاثة يرو سدي ميوان جهاد كتاو يوك أبسو قل أوبان إبادا برو تنقوني أكا نمني جهادت قبسو قد مدام سواب نرغتو كتي نرغنو نجرا يرو سدي كل ذلك يقول يرو سدين رسول نجرا لا تستطيعونه إسسا اندن ديسا وان اندن دين انقافتنا bakka hin dhaqqabnetti hin oroorfatina jetti maanguddoon dur tin oroorfatina hin dandeeysanii kun waan ajaa'iba waan jabduu jedhe tuuba gaa sahaaban dhiisuu dinnaani summa qaala ni jedhe rasul masalul mujaahid fakkiin qabsaa waadhaa fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti fakkiin nama karaa rabbii keeysatti qabsaa'u inni akka inni fakkaatu كمثل الصائم أكا مثالا نمتش صومو القائم كهلكن دابتويا القانت أمسك تولجت بآيات الله آيات ربي تنك تولجت القائم ججباتا كته القانت تولجت آكته القائم كدابت آيات ربي تن القانت أمس تولجت آكته كتدلغت بآيات الله آيات ربي كدلغتو laa yafturu ka haran baafanneya harumaa inuun baafatu yeroma takkaillee min salaatin salaatarra walaa siyaamin siyaama soomanarrallee hara kan baafanne hattaa yarji'a almujaahidu hanga yarji'a deebi'utti almujaahidu qabsaawan fi sabiilillah karaa rabbii keeysa qabsaa'e ilaa manzilihi haga inni gama mana isatti deebi'uttu ka halkan dhaabbatu ka guyyallee dhaabbatu halkan dhaabbata hafuura baafatu guyyaani sooma soomman hanfuru yoo inni baatii ala taa'e yoo inni waggaa ala taa'e akkas gisee tokko hara baafatu ummalee halkan dhaabbatee guyyaa soommanu misaalli nama karaa rabbii keeysa qabsaa'e ibaadan sanitti qoxooftu tana jedheen guyyaa namichi qabsoo ba'e allahu akbar yoo inni halkan ba'e akka akkas jedhe ganama idana soomte tuma firraa soomallee haga galgalat itti fufa guyyaa haga inni galutti nama akkas dalagee itti qixxaa namni biroo ittiin qixxaa eenyu kana danda'a eenyu kana danda'a sahaabanu akkas jechuuf taati muttafaqa ofii riwaati lilbukaari anna rajulan gurbaan tokko qaala yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii jedhee bar gurbaan maqaan isaan beekamu tullanii mee na qajeelchi calaa amalin dalaggii takkarran na qajeelchi yacdilu ljihaada ka karaa rabbii keeysa qabsaa'utti qixxaa'uun na qajeelchi jedheen قال لا أجده إسسا إن أرجو عمل توكو دلغا تك كغلن نسي جهادة كتاون أرجو جدين إيغانا رسول ثم قال نجدين هل تستطيع سلم دن ديسا إذا خرج وقو به المجاهد قبساوا وقو إني قم قبسو به أن تدخل سينو دن ديتا مسجدك مسجدك سينو دن ديسا فتقوم يروسا نران آبتو دن ديسا ولا تفتر هربافتو أبو دنديسا وتصوم صومن غيا إسلي دنديسا ولا تفطر فرور أبو اللي دنديسا جرين حقا إني قالوا يوسف مسجد سينتي زي نسيبه صلاة تفو غيا به الكم به صلاة هل كان مرة هل كان غيا صلاة صومنا كسيت أو خهر غيزي تقول لي رام بافن أكنا دنديسا فقال ومن يستطيع ذلك إنه سندندا ما الجيتشو كي رسول eenyutu halkaniif guyyaa sa'aa digdamii afur afurtamii saddeet torbaatamii lama achumaan itti fufii dhaabatuu danda'a eenyu soomanuu akkasitti danda'a hin danda'u namni tokko nuun jedhu jedhee akkasitti gaa eega hin dandeenye dalagaan biroota isatti qabsootti qixxooftu iman jirree beeki jedheen jirtu jedheen yoo akkas dandeette ee mindaa inni argatu ni argatta yoo san hin danda'in homaan argattu lamaan keessaa gaatamtu irra laafa salaata sa'a digdami afur salaatuu fi sooma wajji immoo moo deemanii kaafira san gize matakka feetu walit dhufta sa'a digdami afur dhukaasa bantu tamtu irra laafare mee dhugaan tamtu irra laafama wal gaafannaa subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka waatuubu ilayk